yawe ruguru wubatse nawe ufise imbyaro zingana gute ni kubujaguma kubona yuko umenga uri umucafu eh? bishobotse amaradiyo yodufashe nk'umuntu wasanga ariko arakubitwa azira ubusa niyo babibonye nta kimwe bavuga umenga nta kimwe bibatwaye
Kaze mwese bakunze ibikiganiro aho iwanyu havugwa maki. Aho iwanyu havugwa maki ni ikiganiro kibaha akanya ngo mutuyagire ayo makuru yabaye ngaho iwanyu amenyesha makuru batamenye ngo bamenyeshe canke ayo makuru ku bwanyu atashikirijwe neza. Kuri radiyo isanganiro tugira tuti iyo ibintu vyiza bimenyekanye abavyumva barabifatirako bikaba akarorero gutyo iterambere rigashwara igihugu cose. Iyo ibintu bibi navyo bimenyekanye ababikora barikubita agashi bakabiheba canke abagira ico bafashije bagahaguruka kugira ngo ibintu bihinduke umumenyesha makuru kandi ntashobora kuba hose canke ngo amenye vyose kuri radiyo isanganiro rero tubasaba kuba abamenyesha makuru baho muherereye mukibera ijisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikaze
nuko bakunzi ba radiyo isanganiro namwe mwese bakunze b'ikiganiro aho iwanyu havugwa amakireka ndabaha ikaze mwebwe mugiye kugitegabire na mwebwe mugiye kuganira na twebwe rahi irakoze jewe ngiye kubashikiriza iwanyu havugwa amake ariko uwimana ari mu buhinga bw'ibyuma ikiganiro iwanyu havugwa amake rero nk'uko muhejeje kubyumva kandi nk'uko mubimenyereye ni ikiganiro aho mwebwe aho muherereye ngaho mu kibani iwanyu mutubera ijisho mukatubera abamenyesha amakuru mukatubwira amakuru tutashoboye kumenya yabereye ngaho onye iwanyu canke ayo twashoboye kumenya ariko ntitwaheze ngo tuyavuge uko ameze nk'uwayabonye neza ariko rero mwebwe kubera ko muba muhari mubyibonera ni muheza mukatubwira rero ayo makuru mashasha tutashoboye kumenya ni kwa kundi nyine murakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu canke kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi aho hose kandi mashobora nuko twakura kuri watsapu kuri izo nimero nyine mpejeje kubaha canke mutwakure kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri canke kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu ikiganiro naho iwanyu havugwa make
mbega yemwe kuki dufubuza erega turi bene mugabo umwe
hari uwamaze gushika ku murongo alo
twiyamenyo y'abatwenzi yamaze kugenda mwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu canke kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi kiganiro nawe iwanyu havugwa amaki mutubwira amakuru tutashoboye kumenya ariko arabera ngaho iwanyu
ko twigarukira tubone ko ibyo twaciyemo bibi ari ukwisamburira ko
hari uri ku murongo alo amahoro neza alo alo amahoro neza
akina ego
nuko hari natwe
ini nahazwe nde
hari natwe hani nahazwe
hari natwe kuzima bigeze joseph
ego Mhm, joseph twakuye uri hehe
ntabwo kumutanga ego mutangano mutangano ngaho muri mutangano ni ayahe makuru tutashoboye kumenya ga joseph
buri mutashoboye kumenya Mm,
ngo ngaho ku mutangano ruhari ubuzima bw'abantu bari ku mamoto
oh, urashobora ku- kwigwa kure y'akaradiyo gatoya tugashobora kumvikana neza oya ntarati iri iruhande yanjye Mm, aha waruvuze uti
ubu butumwa buri ku mamoto amamoto kandi aba ariko araca ahantu habujijwe Mm, ariko araca hehe neza neza
sa A- ayo mamoto yariko araca hehe neza neza aha haruguru yo kuri hosipitale militeri Mm,
tugatangaza rero n'ukuntu umutekano wo mw'ibarabara bavuga ko ucunzwe neza mu bw'ama moto Ivyo na- ivyo navyo bikaba byabaye ryariga Joseph wowe aho wabibonye birakunze kuba gusa sinzi kwibuka umuntu Mm.
ariko neza na neza hari ariko ariko baba baba ariko barunguruza abantu canke ah, zishobora kuba ari zijya moto ziba zemewe ah, ko zi- usanga zikorana n'amashirahamwe mpuzamakungu canke aya mashirahamwe yo mu Burundi ivyo- ya- ayo twita ama ONG oya hari ziba ziriko zunguruza abantu mm.
n'izindi nyine ngira ngo ziba ziriko zikora ubutuma nyene Mm.
byari hoho hari n'uwafashwe mbere akunze umuntu Mm.
atavuga ngo iyi moto nimba ngo ari iyo yunguka umutegetsi bavuze mu gipolisi Mm.
batangaza rero n'ukuntu imico z'abategetsi Y- yari yaci- yafashwe n'abapolisi
oya yari agunze umuntu Ah, yari agonze umuntu Eh, bamufashe atavuga ngo imoto ngo ni ubutegetsi ari aho umupolisi Mhm. Hama abajejwe amaba oh rara Joseph yamaze kugenda Ego nahatari bwaheze kutubwira uko vyari vyifashe ikiganiro naho iwanyu havugwa maki mutubwira amakuru tutashoboye kumenya ariko arabera aho muherereye mwakura kuri 76 ubusa 83 hari uri ku murongo alo mhm namahoro ntore mm, twakuye uri hehe ninde twakuye nirazaharunga ku mutumba w'inyamateke igiharo Mhm.
Eh, ati isangane riri ku micika cyane Mm, mpore mpore ngirana ibirere bitameze neza ashyirwa imicika cyane kandi vuga buke buke vugira kure rwose Mm.
rero mugerageze mu- ariko mwodutsa kandi mukoze ntiziracika cyane ego kumbure ngirana ikirere raza ko
biramaze bizohi igihe ego none garazari uwo araza yamaze kugenda ikiganiro rero naho iwanyu havugwa amaki mutubwira amakuru tutashoboye kumenya kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu canke kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi hari uri ku muro oh lala yamaze kugenda rero mugerageze ah, mwamaze kuhatora na hanyene raba rero umushiramwe utuyinite kugira ngo bikunde duheze ah, dushobore kumvikana hama muheze mutubwire ayo makuru tutashoboye kumenya hari uri ku murongo aro
alo amahoro neza ninda twakuye
yagize mwiriwe mwiriwe cane ninda twakuye ari hehe
lazaro igikira sati lazaro
lazaro eh, lazaro ibukira sazi Mhm. Lazaro ngaho mu kirasazi naye makuru tutashoboye kumenya.
nataka ndamubaze
Naye ahe makuru tutashoboye kumenya ariko arabera ngaho mu kirasazi.
hariho ikibazo kijyana n'ibite Eh.
ndibaza n'umutima ntungane ndashaka namba ari hasi ndashaka ariko aranasika
Lazaro turiko turumvikana ariko ikiganiro ah, naho iwanyu havugwa amaka aho mutubwira amakuru yabereye ngaho iwanyu twebwe tutashoboye kumenya nk'abamenyesha amakuru.
Oye, nari narize
Mhm. Orara Lazaro bukirasazi. Hari uri ku murongo? Haro.
Halo, Amahoro neza.
mahoro cyane.
Wi ninda twakuye twakuye ari he?
Nitwa Pas- nitwa Pascal.
Mm.
Amakuru mutamenye nuko Pascal, uno munsi twari Uherereye hehe ga Pascal uherereye mu ntara yagutse ya Bu- ya Ntanda.
ya Mpanda Yego.
ikomine.
Eh, ni komine yagutse.
Mhm.
Ni kuvuga no musitari mu matora Mhm.
y'abajyanama ni kuvuga aba- aba- amakuru y'imitumba Mm.
ariko yabayemo akanenge akanenge gateye ubwoba kandi giteye n'ubwoba cyane Mhm. Kari kameze gute?
washa reka amatora n'ukuri yagenze nabi nabi nabi nta n'umuntu yona byishimira Mhm. Byagenze gute ja ko ja byagenze kumuri?
nabi ni ukuvuga ko abo twari tuzi yuko twaye amajwi Mm.
amajwi baciye bayaha abandi n'ubu rero byatuzazaniye cyane Mm.
nk'ubu honyine hariho nk'umubyeyi Mhm.
yariko arakora muri biro bamukuye mu yindi Mm. Allô? Oh Horara Pascal yamaze kugenda kumburingira agatelefone ka ah, mukundira araheza haza akatubwira ayo makuru tutashoboye kumenya kuko ntiyari bwaheze kutubwira ikiganiro nawe iwanyu havugwa amake muri kumwe na Elahi irakoze ndabona undi ku murongo horara nawe nyine yamaze kugenda Eric Uwimana ni wari mu buhinga bw'ibyuma murahamagara kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyane kuri mirongo itandatu na kane ndabona uri ku murongo cyane kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi hose muratwakura kandi no kuri watsapu hari uri ku murongo halo halo ni sawa ninde twakuye twakuye ari he urashobora kuva impande y'akaradiyo gatoya ku buryo twashobora kumvikana Mhm. ninde twakuye twakuye ari he Ah? niyera ibugendana Mhm. ngaho ibugendana ganiyera ni ayahe makuru tutashoboye kumenya ariko arahabera urana niyera ibugendana nawe nyine yamaze kugenda turagisangiye tuje hamwe twubake twese
uko biri kose tuzokwamana kuko turi bamwe twese nakarindwi bagira ni bana niduhame rero kahise kabiri alo murashobora kwigwigwa kure y'akaradiyo gatoya tugashobora kumvikana ego Mhm. ninde twakuye twakuye ari hehe jewe ndi make kuko ndi mari francoise yego francoise twakuye urihe oh rara francoise yamaze kugenda abakenyezi bari ko baratwakura kandi ndabona uyu ndi ku murongo alo mugerageze rero mushiremo utuyinite dukwiye hari abari ko baragerageza kugira ngo bumve ko batoye ku isanganiro alo alo Ah, murashobora kuduza akajwi urara yamaze kugenda rero niko ndababwira ko mugerageza mugashyiramo utuyinite mwamaze kuhatora ni aha nyine mushyiramo utuyinite rero kugira ngo biheze bikunde mutubwire amakuru tutashoboye kumenya ariko arabera ngaho iwanyu ikiganiro naho iwanyu havugwa make yari uri ku murongo nawe yamaze kugenda
inama isumba ingimba
alo
alo alo
sawa Esa, washobora kwigigwa kure y'akaradiyo tugashobora kumvikana ego Aha. Ninda twakuya twakuya ari he?
imana Ego uri mwaru twaku wowe twakuye urinde?
ikiri Sylvie.
mm, Mhm. Sylvia. Nayehe Sylvia.
makuru nayehe makuru tutashoboye kumenya ngaho imwaro. Urara nawe nyine yamaze kugenda ikiganiro naho iwanyu havugwa make. Alo. Alo. Mushaka kuduza akajwi? Mhm. Ninda twakuya twakuya ari he?
irazari gukasa Mm, kirasazi nirazaragarutse nahe makuru rero ngaho ibukarasazi tutashoboye kumenya.
amakuru mutashoboye kumenya Mm.
amwe mwana amase ahashyikira Sa?
hariho amase ahashyikira kuri sitoke Mm.
iyo karavuga yuko ubwo tukitangira ibihumbi bitatu duto tuku- ukagunira Mukita ninde avuga ko mwitangira ibihumbi bitatu?
Eh, tugatangira ibihumbi bitatu kugira ngo imodoka i- i- izana a- aga- agafuka amaze kange Mhm. Abo ni bande none babibabwira?
uw'amase ashyikira Urarara zaho ntituriko turumvikana neza. Ntituriko turakumva neza. Urara. Ikiganiro nawe iwanyu havugwa amake mwakora kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cya kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi hari uri ku murongo aro
alo amahoro neza amahoro ninde twakuye ari hehe
jean claude mwaka yego jean claude ni ayahe makuru tutamenye ngaho imwaro urara jean claude yamaze kugenda rero mugerageze mushiremo utuyinite mwamaze kuyatora na hanyene kandi ikiganiro iwanyu havugwa amaki cyamaze gutangura raba rero mwikazanure mushe mu tuyinite dukwiye muduhe ayo makuru tutashoboye kumenya alo halo amahoro neza eh, ni sawa yego ni sawa ninda twakuye twakuye ari he
elisa mu gihosha Mm, elisa ni ayahe makuru ngaho mu gihosha tutamenye makuru mashasha hari Mm. Oh la la. Nerisa yamaze kugenda ariko rero mugerageze bakunze ibikiganiro ah, hari uri ku murongo alo amahoro neza sawa ndi beatrice rubati ku- muri zone nyabiraba Mhm. Ngaho inyabiraba Beatrice ni ayahe makuru tutamenye amavuta utamenye nuko
orara nuko bakunze ibikiganiro abanyu havugwa amaki ndabona undi ku murongo alo nawe nyine yamaze kugenda bakunze ibiganiro abanyu havugwa amaki nimugerageze rero mushiremo utuyinite muheze muduha ayo makuru tutashoboye kumenya hari undi ku murongo alo alo alo Allô Oh là là. Allô Oui, ni sawa. Ushobora ku ushobora kuduza akajwi? Allô Allô
abari mu gihugu wowo mu karere no mu mahanga
twese hamwe turwanire ubutungane gutunganirwa bibyara umutekano n'iterambere Hari uri ku murongo? Allô halo Ni sawa?
ubwo ni sawa Mhm, ninda twakuye twakuye ari he?
ni mwene ibyo alphonse duhumuza kinyinya ku mutima w'idumu Mhm. Na yahe makuru tutamenye ngaho uherereye ga Alphonse?
ubwo ikintu cy'amazi nacyo abavene bacu tugomba gukora muri kikagurika niyo mpamvu bakiguma ku murongo ikibazo cy'amazi kiburyo Mm.
ama ikijyanye n'uko amatora hari agihemvura Mm.
rero usanga amatora yagenze ko yategereza kugenda nyine Mhm.
umuntu arabishima rero ko byagenze Mm.
yego hano ikindi Mhm.
reka agomba gusaba kuri iyi frekasi ya katevene twe tuba ibirime mu ruyigi Mm.
abakwege hajya tuzibyose ntacyo yumva kuri ntimuri ko murayumva neza mubyo Ay- kumbure rero vuba bazoheza babitunganye muzoheza ubwo muyumve hajya tuzibyose ubona mu biro kwe ntituyumviza neza kwe kwe ni uko ubu utunze akaba Na karagiye n'ubunye- ubunye udufatiye kuri kangahe ku ijana bimwe ijana na rimwe ubwo Eh, mu kurindira rero yuko mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu ah, biheza gukorwa muraba muratwumviza ku ijana na rimwe mube murihanganye sawa sawa urakoze cyane ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki mutubwira amakuru tutashoboye kumenya ariko arabera ngaho mu kibani iwanyu kubera ko babamenyesha amakuru badaheza ngo bashike hose ni mwebwe mutubera ijisho mukatubera abamenyesha amakuru ndabona uri ku murongo halo halo halo halo
Oui, allô ni amahoro Eh, Ni Je ndi umuntu bitonde w'ikibimba ku musozi w'ikibimba muri mwaro gisozi.
Mhm, metode Bitonde, bitonde eh bitonde.
Mhm. bitonde ngaho igisozi n'ayahe makuru tutashoboye kumenya Eh twari bageze kuduha ibombo ngahaye ku mutumbi wacu.
Mm.
iyi rero mu nyuma barahava barisahura riribwa muga tukaguma dutelefona hejuru bakaguma batubwira yuko ritoboneka ritoboneka n'iyi saha ubuye tunywa amazi mabi cyane n'abana n'inzoka ziri mu kubira Mhm. ariko none nta matohoza yakozwe kugira ngo baheze bumva baba barakoze ubwo bubisha
jewe twarabishikirije ku mukuru w'umutumba barabitanga muri komine rero twagumye turindiriye Mm.
hariho umudamu yabikoramwe havuye aravuga yuko ibyo bintu bido bazobishyira mu ngiye ariko n'iyi saha tu- twagumye turindiriye n'ubu tunywa uruzi Mm. bitonde Ah, Yego.
kumbure murahejeje kwitorera abakuru b'imitumba bazoheza muce mwicarana nabo kugira ngo icyo kibazo barayakoboheza bakagikura mu nzira ati Ah, murahejeje kwitorera abakuru b'imitumba eh Ah, abo nabo nibaza ko bazoca bagifata mu minwe muzoheza mwicarane nabo kugira ngo giheze gitore umuti siko
sawa sawa sawa ego urakoze cyane ngahe gisozi
sawa murakoze Mm. hari undi ari ku murongo alo alo
amahoro amahoro amahoro cyane ninde twakuye twakuye ari hehe rubanda turamukanye inde ni amahoro bwa yorari ego n'amahoro cyane ninde tuvugana tuvugana ari hehe ntawazi rero ariko muravugana Mhm.
ni manyusi ndi ngaha ku ndamu manyusi ku ndava manyusi n'ayahe makuru tutashoboye kumenya ngaho ku ndava amakuru mutashoboye kumenya ubwa mbere ho nayo ya radiyo yanyu Mm, yagize ibi.
radiyo yanyu turayikunda ariko iguma icika iguma icikagurika Mm, dufate nko mu minota itanu iracika kabiri mm, hagati y'amasegonda atanu na cumi mm, aho urumva ko haba hariho amajambo menshi aducibwa mm.
ni ukuvuga rero nimubwire abo batekinisiye banyu bayisubiremo bariko baravyumva kumbure eh, mu minsi iri imbere bizoheza bitora umuti
yegome Aha. ayandi aya makuru makuru ni nayo makuru ni meza Mm, amatora yabaye twatoye neza mhm, turindiriye ko badusomera amajwi ngo twumve uwa- uwarushije abandi mm.
nuko rero nimutunganirwe ngaho mwisanganiro murara amahoro urakoze cane manyusi sawa sawa sawa sawa hari uri ku murongo alo mahoro amahoro neza murakomeye ego turakomeye ninde twakuye twakuye ari hehe ngerike mutoyi imutoyi ahike n'ayahe makuru tuta- tutashoboye kumenya yabereye ngaho imutoyi
ahanyike bato dusize z'ikindi Mm,
ni uko twebwe ifumbire tutariko turayironka nk'uko ahandi numva bayironka mm, uko twebwe n'ubu ugiye baba kwandika mu gitabo urarinda yuko utoshikirwa tonda nk'inshuro nka cumi utararonka n'ubu mm, rero twe mutema turatubaza kuva ukuntu turogenda kugira tuyironke nk'abandi mhm. ariko none mubajije babijejwe bababwira ngo ni kubera iki mudaheza ngo mushikirwe batubwira yuko ngo bingu bitaraboneka ngo tugume turindiriye ugasanga ujyana n'amajana atanu ku nimero utararonka Mm, ariko mu bo muba muri kumwe hariho aba- aba- aba- nk'ababa bari imbere zanyu bo baba bararonse eh ni kuvuga yuko barabakumatishe ngo kunomenga ukuntu bakwandika Mm.
mugabo natwe tuwumvise mu yandi mazoni ukuntu bariko barayitanga bayitanga neza ari batenze kwandika Mm. Ni ukuvuga abaha uwo ari we wese orara Eric mutoyi ikiganiro naho iwanyu havugwa make mwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ndabona uri ku murongo mwakure kandi kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi n- ubusa mirongo irindwi ikiganiro naho iwanyu havugwa make muri kumwe na erahi irakoze muhinga bw'ibyuma na erahi kuwimana uri ku murongo Ama- yego washitse ni ku isanganiro ego Alo?
washitse wii turiko turakumva
ndi tanazi buhoro ego tanazi amakuru ego buhoro ego nayehe makuru tutamenye gatanazi muri komini yagutse nziza ya Mugo- ya bugwibaga ego ngaho igwibaga none abakuru mutameteje kwitorera umukuru w'umutumba Mm.
abakuru b'imitumba twizeye
hari umukuru w'umutumba yatu yatononeye umutumba twegeye kumusezerera kuba kwa nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyiza cy'uburundi aho aravuga ati indongozi tudakwiriye no kuyisezerera natwe duheze twitwarire inzego nziza cyane ku mutumba witumesha inama yirige tuheze kumusezerera yari yatononeye umutumba Mm.
yego urakoze cyane tanazi ngaho irwibaga yego igwibaga ibuhore Mm.
muri komini nziza yacu yagwibaga ego yego turabikoze neza ibuhoro ego urakoze cyane rero muce mubandanya mukorana neza n'abo muhejeje kwitorera yego murakoze namwe mu- muhore muza hafi isanganiro ego aha ni ku isanganiro murakoze murakoze urakoze cyane
aho nciye ngo miliyoneri bose ngo miliyoneri na eko kashi tubwirana tubwirana ngira ibyo numvise ni biki hari indi atari eko kashi ahubwo rero ndikonganyira abantu bataratangura kuyikoresha ngira mbwira je ndayikoresha haba mu kubitsa amahera kurungika ndetse no kuriha ibidandazwa Oh, aho rero reka mbanze ngukeze nti ba miliyoneri na eko kashi twese mugenzi ariko sigurira kuko numvise miliyoneri na eko kashi ntahura umuriyoni rindira sindaza gukeza simba ubukene maze usangwe kuba miliyoneri na eko kashi twese twese
kuri ugutura ugutwi rero wumve igisabwa kugira ngo uje mu bantu bagiye gutsindira umuriyoni muri eko kashi ndaguteze yombi inyuma ya bonisi y'ibicumi umunani ku ijana uhabwa uguze amayinite na eko kashi ubu naho eko kashi yabazaniye poromosiyo y'agakura ba miliyoneri na eko kashi ba miliyoneri na eko kashi ukoresheje eko kashi mu kurungika cyangwa kubikura amahera kugura amayinite kuriha fagitire kuriha umudandaza ndetse no gukura amahera yawe kuri konti ya banki ukashyira kuri eko kashi ugashikana ibihumbi bitanu ucuronka amanota aguha amahirwe yo gutsindira umuriyoni ibihumbi bitanu biguha inota rimwe iyo poromosiyo itangura kuri wa cumi n'icyenda rusama uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu imara amezi atatu kandi buri kwezi hazaba hariho abantu baba abamiliyoneri mu gutsindira umuriyoni ayo mahirwe ntagucikeyo kuba umumiliyoneri byonda akanyenyeri amajana ane na mirongo ine na kane akanyenyeri rimwe akadirisha wirabire ko urakwiza amanota atanu ari naguha kuja mu mahiganirwa umuriyoni na eko kashi eko kashi telefone yawe n'ingodo yawe
umuntu uri ku murongo alo
Ageze mwiriwe mwiriwe cyane ninda twakuye twakuye ari hehe ni Samuel mugaha mu gisandema Mm. samuel
Eh, Ego ngaho mu gisandema byifashe gute n'aho makuru tutashoboye kumenya ah, mu gisandema ni sawa ariko nagira nshyize utunenge nagenda muri no munsi mba mutamenye Mm.
hari ukuntu umuntu aza gutora uh, uwo- utiyandikishije ngahanya mugabo bari aha- ahaheruka bari batoreye ngaha nyene Mm.
bacu barinda kukubwira ngo ngize ngo ikaye y'urugo ngo utware ikaye y'urugo
ikaye y'urugo y'umuryango Mhm.
nagewe nagiye natuye muri biro y'icenda muko ahari nari natuye muri biro ya kabiri Mm.
rero ba- ba- ba- banjuragije bambwira- bambwiye muri biro ya- ya gatanu kugenda mu ya- mu y'icenda mu y'icenda kugenda mu y'icumi gushikaho ubutwara biro byo ngaha mu gihosha hanya mm, mu gihosha nyene gaha gatoya mu gisandema Mm.
arinda ari we aza- aza kuvuga ati nimwakira abo bantu kubera bafite birerekana yuko baba ngaho urumva Mm.
bavuye ahandi hantu Mm, kandi ariho mwari mwiyandikishirije
ca niho mwari mwiyandikishirije nyine uya bazikishije ruguru mukumva bazize gutora kubera bavuga ati umwanya mwatoreye ngaha aheruka cemeze yuko mu akarere Mhm. ariko gasamuwere rero muko batujuragije mu kugira umuntu arinde aro- aronka uburenganzira bwo gutora Mm. ariko samuel ni uko uh, sinzi yuko ushobora kuba uri umusirikare cyangwa umumenyesha amakuru hamwe n'umunyeshuri uh, kubera ko ari mu kiruhuko nibo bonyine bari bemerewe gutorera aho bageze kubera ko ibyo babirekurirwa n'amategeko uba wari muri urwo rwego batubwira ati aruzuye aruzura uzuye mu kugira ngo urana Mhm.
ego
Ah, rero samuel ah, naho baba bakujuragije urumva ko ah, bari bafise nabo icyanditse bashobora gukorera kuko ah, kiretse umumenyeshamakuru cyangwa umusirikare cyangwa umupolisi cyangwa umunyeshuri yiyandikishije mu gihe yari ku ishuri ari we Mm.
wenyine yari arekuriwe gukorera gutorera aho atiyandikishirije ariko rero ko byatoye umuti samuel nizere ko ari amahoro
Eh, ego urakoze cyane samuel ngaho mu gisandema
naho murakoze cyane aho kwisanganiye sawa sawa urakoze cyane nawe Mhm. ikiganiro naho iwanyu havugwa make tugeze ku isaha z'ibiri minota mirongo itatu n'ine ikiganiro kiracabandanya rero sinzi ko hari uri ku murongo halo halo yamaze kugenda mwakura rero kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa kuri mirongo itandatu na kane ubusa mirongo irindwi ubusa mirongo irindwi ndabona uri ku murongo alo
Hello.
amahoro neza Mahoro.
ninda twakuye twakuye ari hehe
Ni Gabriel mu gihogazi Mm,
twagomba tubabwire ibyo mutanzaniya yego tugakwija orara yamaze kugenda
irwe mu magorwa abarundi twarurunani kera twasangira byose nta muryano wavurwa twamye turaba mugabo umwe abagabo b'ukuri twese turi bamwe twose rimwe dusa nk'iyakanisi n'agahiye yemwe turabavandimwe turabavukanyi turabarundi twese
akava amahanga ngo hari uri ku murongo alo
mahoro amahoro neza ninda twakuye ndi kumara samuel bukinanyana inde ndi kumara samuel bukinanyana ego samuel saa naye makuru tutamenye ngaho ibukinanyana ase twashaka tuvuge ku ibi by'abakorine eh amatora eh bazodutware neza kuko mm abanyagihugu barashoboye nibo batanga intwaro kandi bakongera bakarasha Urabo- babonye ko ariko tutwa- tuba- tubaha amajwi urakoze cyane samuel ikiganiro nawe iwanyu havugwa amaki muri kumwe na Elahi irakoze kuri mikoro muhinga bw'izimane Eric uwimana nuri kwatumana amajwi abashikira aho muherereye hose hari uri ku murongo aro aro isawa
uranyumva ego turiko turakumva neza Eh, uri mu menyeshamakuru ego ni ku isanganiro ego Ninde twakuye none?
tuba ngaha ayi ninde twakuye nitwa tunimana berenari ego bernard uri hehe
ndi igahombo Mhm. nayihe makuru tutamenye ngaho igahombo none nitwa tunimana berenari ndi igahombo ego oh lala bana kumbura niba byaza kumukundira haraheza agaruka ikiganiro kiracabandanya naho iwanyu havugwa amaki alo halo amahoro neza
mahoro ndi bosiko ku mubuga Mm, bosco ego mu Naye- ntara ya gukira gitega ego nayo makuru tutamenye ngaho ku mubuga ikintu kiri no ku mubuga ni uko ubwicanyi bwasatse abantu babandanya bicana Mhm, ngo bimeze gute
byari kuwa mu ngundwe heze hariho umuntu bishe ku muhororo yishwe n'umwana wiwe Mhm. byagenze gute byagenze Nibyo- gute
gusa je ntabyo nzi neza gusa nyamwana bamwishe ya- ngo yamukubise ubuhiri U- ni umubyeyi yishwe n'umwana wiwe ego ariko na n'uwo mwana yarashikirijwe ubutungane ego
rero Ama ku mutumba wa ku mutumba wa murigwe naho hari uwundi mu- mugabo yishwe nyene bi- eh, eh, bipfuye bariko barakina ikarata amanyamuntu baca baramwica Mm. nawe ngo baba bamwishe bamujijije iki bapfuye i- i- ivy'amakarata Mhm.
bariko Ba- bakina ikarata baramunize baramutemye bamwishe gute baramunize hama baca nyamuna aca aramuhamba acamushyira mu kinogo bagiye kumubona yamaze kunuka Mm. none uwo muntu yaramaze gufatwa ego ari mu gasho Mm.
ego urakoze cyane bosco ngaho ku mubuga ego namwe murakoze sawa sawa ego tukavyibagira tukanama rimwe
twese turi bamwe twose rimwe dusa nk'iy'akabisi n'agahiye yemwe turabavandimwe turabavukanye turabarundi twese tubafanure n'ingeso zatugejeje kure
hari uri ku murongo alo
Halo, amahoro neza
mahoro mahoro.
ninda twakuye twakuye ari he
Bene twanda bavugwa shumami ntere murahoze ari komine buhinza ubu ari zone buhinza mu ntara ya Gutera Muyinga.
Mhm. nayehe makuru tutamenye ngaho ibihinyuza
Amakuru mutamenye nagomba kubabwira Eh.
mu bijyanye n'umwavu hano muri zone yacu ya Gutera Buhinza.
Mhm.
Baragombetse ariko turagombora tukanya na borodero umwavu warabuze.
Mm. Uwe.
Arota bari barababije bonyene.
Mm.
n'ubwize ngo uraboneka naho bakubwira ngo umufuko watotahazanye kandi ibihumbi bitandatu kugira ngo bawushikane kubera igitoro Mm.
uramenye icyo kintu biza ko mu ntabwo mudufasha mukatubarira ariko hariho aba bamaze kuronka uvuze yuko abaronse n'abarishe ubwa mbere uvuze ko abaronse abamaze kuronka n'abarishe ubwa mbere
abari bararagijwe mu mwaka uheze nibo ba- bawuhawe nawe twe twari twagombekeye umwaka twaragomboye dukanya amaborodero mu nzu Mhm. none bababwira yuko hagoranye iki kugira ngo namwe bwe ntimuce muronka ni ukuvuga
orara asumani ari buhinyuza mu ntara ya buhumuza twese dukwiye kurwanira ubumwe n'amahoro hari undi ku murongo Alo?
alo
Mwiriwe ni ku isanganiro ego washitse ninde tuvugana ego nitwa niyo nkuru jean Mhm. jean utumbereye hehe uherereye hehe ego jean turi ko turakumva dutuherereye hehe aha muri zone buterere ego ngaho n'ayahe makuru tutamenye ga jean
asha amakuru utamenye ni uko buramatari w'intara ya bujumbura Mm, na musane wa komine ntango bari bagiye gukora ibikorwa rusange aha mubone w'umufurege wa kinyanzonga mm, Eh, icyatunezerejwe n'amajambo meza bavuzeho mhm, ku bijyanye n'inyuruzwa ry'amafaranga y'amato y'aba yinjira mu kigega cya leta mm,
yego ingonzi n'ukuri zoza zirashika zivugisha ukuri mhm, tugafashanya mu bintu byo kuraba abanyuruza amahera yo mu kigega ajya mu kigega cya leta mm,
yoba byiza gusumba hako yotwara abantu atume yinjira mu kigega aje gusahiriza ubutunzi bw'igihugu mm, yego twa- mhm, twaramushimiye cyane n'ukuri aragaruka n'ukuri kutugendera mm.
yego urakoze cyane jean ngaho mu buterere
yego hama ikindi cya kabiri Mm,
abantu bari ko barafatwa banyuzwa ngaha mu kuri ibarabara rijya mu marambi riva riva ku rukanga rijya mu marambi mm, bafatwa bariko baragira iki Yego, harategerwa abantu ugasanga ikiziga mu gatondo niho kiri Mm, byabaye mu ndwi iheze mhm.
yego none ah, abajejwe amatohoza bobo ntaco baheze ngo babivugeko
ni ukuvuga bisa n'abantu baba bari nk'abasuma basigera abantu mu ibarabara bazindutse ku mirimo cyangwa bagorobeje ku mirimo Mm. none abajeje intwaro ngaho onye mu buterere nabo baraheza ico gikorwa ba ico kibazo bagifashe mu minwe gute na cane cane mu byo kongereza eh, umutekano mwiza aha ni uko atakivugwa Mm.
twashaka dusabe nk'ubu abari muri sekirite migisite n'abagejeje intwaro Mm.
barari nyene bagwiza ingamba z'umutekano kuri barabara rya mubone Mhm.
Eh, Ego cha urakoze cane Jean ngaho mu buterere yego namwe murakoze ko twakiye sawa sawa
tegure kazoza
Guaruka nkiduhendwe Guaruka nkiduhendwe Ngo tujyane hari uri ku murongo alo
Hello.
amahoro neza nenda twakuye ulala yamaze kugenda Guaruka nkiduhendwe Guaruka nkiduhendwe Ngo tujyane abasesa nk'uyoze Ntitwibuke kuyora twasheshe hari uri ku murongo alo
Haro, amahoro neza nenda twakuye ari he
haro.
wi turiko turakumva
Eh, nirataro ku mutumba w'inyamateke ngarutse gihari.
Mm, gaza Ego.
Mhm, nayehe makuru rero wagomba udushikirize tutamenye Mvu aje isanganira kweri gumicika n'inkubu aje ntiyumvikana yumvikanira kure gose.
Mm, Rero umbe nduvanga nko mu sekonda abiri ikirando tatu.
mhm. Ah, uriko wowe utwumviriza kuri kangahe kuri migahetse yihe Aje no kuvuga kweri umbe yumvikana nabi nyene gose nyene umve guma harimo umuriro mwinshi Wowe kandi uriko gumicika uratwumva- gutya buri mwanya buri mwanya.
Mm, ubu uriko uratwumviza kuri mirongo umunani n'icenda n'ibice bitatu canke kwijana na rimwe
Eh niho twari twayumviririza mugabo ntibikunda yumvikana buke buke gose kandi gumicika buri mwanya.
Mhm. mu gihe rero iriko iracika nko kuri mirongo umunani n'icenda n'ibice bitatu uraca ugerageza kwijana na rimwe hose ah, kumviriza ari akabazo ah, bagiye kugakemura akaba- eh, akabazo bagiye kugakemura vuba cane
amakuba twabonye murayazi amaraso y'abavandimwe amaraso ya bose rimwe yarasesetse
hari undi ari ku murongo alo Hello, amahoro neza mahoro.
ninda twakuye twakuye ari Yandi Elias no mu Ruyigi.
inde
Elias, Mhm. Elias ayahe makuru tutamenye ngaho mu ruyigi amakuru mutamenye ngaha ni uko twebwe itangwa ry'ifumbire kweri ritagenda neza bivanye ni- n'abo baba bashyizeho ngo ba- ba- babuhagarikire Mm. Ba- nabo babyifatamo gute usanga naho twotondeka akarangamuntu usanga bicira mu mbavu gusa bihera bajya ba- ba- ba- bamenyana gusa na abantu bato bato naho ikarangamuntu ziba ziri aho Mhm.
bataha uko nyine kweri ariko none iv- i- ubwo bunenge ntimweze mukabushikiriza abajejwe intwaro ah, bagaheza bakabafasha kugira ngo batondekeshe ibintu neza ku murongo nk'uko usanga hariho n'abapolisi ugasanga biriko bira- bi- biraba nabi kandi bari aho Mm. erega n- murafise kubivuga bigashika hejuru mu gihe biriko birakorwa n'abandi ah, n'abantu batari bo bategerezwa kubikora ahubwo ari bo bategerezwa kubikingira natwe nicyo gituma ubona tubishyize ku isamiriza habyumva bose aha ababyiga barabyumva nabo nyine urakoze cyane nabo bariko baravyumva murakoze rero ego urakoze cyane nawe
igiti nikidukore mu byisho kabiri abarundi tube maso nitwongere guhendwa
hari undi ari ku murongo aro ushaka kuduza akajwi oyaduza cyane oya n'ubu ni- n'ubu ntituri ko turakumva duza akajwi rwose tukumve
ubu naho ego basi aha ninde tuvugana ari hehe
igitagani ni federike oya ijwi rariniza ariko
ngo makuru mutamenye ninde tuvugana ntitwakumvise aho kuvuga buke buke ah federike eee frederic ngaho igitega
yego ni ayahe makuru tutamenye aho uherereye
o urumva ni amakuru ajyanye na kiriya kigo twegeranye mu yindi eee urumva cyabatandukanye kuko ku wa mbere kuko ku wa mbere uhetse ko kiroha amahera abatowe ariko urumva bagiye kureba ku mafoni basanga nta kimwe ki- nta- nta nta mahera ariko urumva bagasaba ati rero igihugu bakatije ibigabo z'abarapfuye babona yuko bishoboka kuko rero nta kiragira ko zacyakateye
ariko none mubajije baca bababwira yuko hagoranye iki kugira ngo ntabe ariko
urumva ubwo bagiye bajya bakugira bato bato ntabyo bamenya abarundi bavuga ati "Ikizingiru." ariko no kutamenya ariko bafise ububasha bwo bafise uburenganzira bwo kubaza
ngo urumva none urumva ubene gihugu ari bakamubwira yishimye urumva ntahandi ashoboye akagarukira aho nyine ngo batabagira abakozi babo batababaza igihugu bane yabereye urumva babibereye aho nyine Mhm. nicyo gituma aho ku mutumba haba hariho abajeje intwaro
ngo ibyo nibaza ko ibibazo bimwe aba- aba- aba- ari intwaro tuba twarengeye abajya babato abakuru b'ibikorwa n'abagizi bagira bibarengeye kandi ibyo bitari n'amafaranga wumva ko bibarizwa Oya, n- biyasanzagiye oya frederic abajeje intwaro ntibiba bibarengeye kubera ko ah, abo batwara bategerezwa kubaho neza kandi bategerezwa gutunganirizwa neza mu gihe rero ah, abari- abariko barabarenganya bariko barabarenganya kandi aba ni ukuvuga ko abajeje intwaro nabo bafise uruhara runini cyane kugira ngo bashobore kurenganura ah, abo batwara ikibazo cyabo arakarenganye gusa urumva nuko batagitanga bayikurikiza ikibazo cyo
Mhm. Frederic rero hari gitega ikiganiro iwanyu havugwa amaki dusigaje iminota mike cyane turashobora kwakira nk'abantu babiri gusa ndabona uri ku murongo alo alo ikiganiro rero gisa n'ikiriko kireje ku musozo ndabona uri ku murongo alo mahoro mahoro amahoro cyane
ikiganiro by'umunsi
ninde
ni iby'umunsi kandi edi
kane by'umunsi kandi ubundi ubwabyo Eh, Canesius.
ego Mhm. Ngaho nye mu i- uvuze ko ari bubanza?
ndabumva neza no Mhm. Canesius uvuze ko nubwo ndabumva ndabumva Eh, uvuze ko herereye he neza neza i bubanza.
utwe amakuru mashasha n'udufite Ego.
hariho abakozi bakoze ku bintu bakora ikoperattive dusangiye umugambi ifise itanurira ry'ikawa U- bagize iki
I- ifise itanurira ry'ikawa oraraka neza yose ntituri ko turumvikana neza turiko turumva iciyumviro cyawe
Ah, ubu muranyumva yego ubu turi ko turakumva uti yego hama mu bakozi barakoze pisine ya bibiri na cumi n'umunani
nubu ntituri ko turumvana neza
Ah, utujyana basesa nk'uyoze ntitwibuke kuyora twasheshe ibidutandukanya ni byinshi ah, ah, ariko ntibibi ntango yo kumarana amadini ntituyasangiye amadini ntituyasangiye ariko ntiturabana alo
Hello.
amahoro neza iganira iwanyu havugwa amakiriro mu minota mike cyane ine yonyine kizaba kirangiye dushobora kwakira abantu babiri cyangwa batatu banyarutse alo Alala.
kubera inyungu zabo ega inzu yawe ntiyashya ninde muri bo hazoza kuyizimya hatari jewe umubanyi wawe hey yeah twaruka ntiduhendwe twaruka ntiduhendwe utujyana basesa nk'uyoze twibuke kuyora twasheshe twaruka ntiduhendwe twaruka ntiduhendwe ngo tujyana basesa nk'uyoze twibuke kuyora twasheshe twaruka ntiduhendwe twaruka ntiduhendwe ngo tujyana basesa nk'uyoze twibuke kuyora twasheshe
muri ku murongo alo alo oui orara
ewe burundi ngira ndakuririmba ewe burundi ngucurarange ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe burundi ngucurarange usa n'ijuru risharije inyenyeri usa n'akayaga ko ku mugoroba usa n'amazi y'umusarara
nuko rero bakunzi ba radiyo isanganiro namubwo bakunzi b'ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki ni hano giciye kirangirira mwakoze mwebwe mwese mwariko muradutega abiri eh, nshimire by'umwihariko abantu mwese mwese mwatwakuye muri benshi cyane sino ku rwanda badondagura na mwebwe mwese mwagerageje ariko ntibyashobora gukunda reka mwese ndabashimire by'imvamutima elahi irakoze ni jewe nako ndabashikiriza iwanyu havugwa maki eric w'imana niwe yatumye ano majo bashikira mubandanye mumviriza ibiganiro bya radiyo isanganiro iwanyu havugwa make nta mwanya afite wo kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo muri
ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru